My people. Power right my people now welcome back to inform me radio this a beautiful morning and this now state of the nation program oh, this now <laughs> others when, come again. Uh, when there are plenty of work at the same time. <laughs> this is an investigative table the program wey we tell dey do paper check check in fact oga as i dey here now i still dey read about uh, anambra uh, where ipob has proved it's not a terrorist organization by doing uh, okupe <laughs> i see the reader am and e dey make me the think say na there na we still dey. okay alright sharp sharp my name now. olayemi i salute now. well well uh, my brother's still there for inside studio here with me oga moses sharp sharp. una oh, good morning o my name na oga moses i eh, wan do some check check more we know where we dey for nigeria una stay tuned as we continue. okay my people like. stay tuned eh, okay my people like i see the oh, stay connected kind of connection you need to connect to uh, still still still tune uh, you know say the internet fit lost uh, eh, abeg tune well well so that you no lost. my people my name na adeomo akaro i dey greet everybody this wonderful morning okay we go we get the vanguard the tribune among other papers for here. So, Ogamo says we go start with the Vanguard newspaper this morning. Mm. Okay, Saturday Vanguard saying why I prayed for our adopters to release us fast or kill us fast. That one um, kidnapper, or kidnap kidnapper victim. victim or kidnap victim or kidnappee. So maybe we go define him now. People wey dey kidnap. <laughs> Mm. na one of them the a lady na even talk am she say the the girl say she she dey kidnapped and she dey go her nyc cap for kirby she dey go kirby for nyc camp na dem pick am so she come explain wetin happen for the zamfara kidnappers den e say the full community everybody there na kidnapping business dem dey do hmm? i tell you for page thirteen of saudi vanguard you see that story there and fifty thousand security agents agents could not go there. they say in spite of network disconnection bandits have a place where they make calls in zamfara you see ah na business so the guy is correct dem disconnect everywhere but dey get person wey e phone dey connect you know some part go say no worry i dey work for dis place hmm. i go on am for na for night just for night o oh, you know proud of their trade they ask us to post their pictures on social media to tell the world about them so they say make their victim dey market their business for them 2023 tinubu quiet moves everywhere for page 16 you wan know how tinubu take dey waka quietly no dey make noise everywhere reach for page 16 why cooking gas price will keep rising how federal government can check it for page eighteen, you wan ask why be say cooking gas wey you get no dey quick cook food plenty again e go finish and the price dey go up dey say read for page eighteen. dey wan show you. the thing e come be like say the thing dey quick finish now. Uh, ah, ah. na we dey talk so now as the price dey go up uh, as the price dey evaporate na so the thing dey evaporate. they say federal government Ah, they dey advise na how federal government go take check am they dey recommend but you remember because federal government do as if dem no fit check am but the price continuously e get anything wey federal government dey fit check No, no, dey go up i con remember that man wey say my guy at di top This one na my gas price at the top e just raise hand go up na up up up the price <laughs> and this paper tell us say why cooking gas price will keep rising okay. uh, but even not will rise and stop mm, it, will we, keep, it will keep rising so initial people of nigeria mona know mona ready money down. e good make you understand plainly ma is it possible say the water wey you no dey produce you think say you continue to buy am cheaper. oga adeoma i no understand. Uh, but the gas wey we dey produce we dey buy am expensive the gas the gas wey we dey produce wey we say we clear some the waste we uh-huh. dey say no be the one wey say na here we dey get problem nigeria dey get issue with the actual gas flaring mm-hmm. wey we dey see for site mm-hmm. and the one we are using as cooking gas o oh. mm-hmm. the cooking gas wey we dey use now mm. na still imported o oh the very present world wey nigerians dey use to generate power comes from pro drilling centers while the one they are using as cooking gas or that goes a little purification which is not done here yes i the same way when they, they do the refinery product they, they refine product, all they, all they refine all together, so they are still an imported product so nobody dey subsidi dey subsidize am e go continue to go. so the question we dey say be say the refinery uh, mercenaries we no fit bring account the country okay oga of over a hundred million people. now make i make i tell you something you know uh, maybe sometimes. e mean say some people wan make ojo poor finish. yes you know why ma you look at this man. oga moses na wa for you look. Uh, na today you dey know. we dey eh, see see when nigerians when eh? nigerians no dey use when nigerians no dey use cooking gas when kerosene na be the main thing gradually kerosene price come dey go up because people don dey begin dey go into kerosene usage yes when demand increase because price jump up they come dey feel say they dey try to divert our attention away from the use of firewood we come people come dey use kerosene stove and all of that later they can't introduce this issue of using cylinders and all of that cooking gas clinical clinical. they can't even cut cylinder from the way it be cut cut and cut and cut eh, and one full cylinder yeah. cut cut into like four five pieces. yes you come see one wey be like bucket. bucket you come see be one one wey be like cooler. one if you be eh? like cooler you fit put am for bag. yes yeah. fine cooler you no know say na quarter to. even you remember when they even do uh, end exactly uh-huh. people come dey cook even e ah. get one deputy governor sef wey even talk say nothing dey there na just cooking gas wey dem never distribute to people wey dem mm. bin wan give na e dey there but dem come later dey arrest dem say dem thief their food uh-huh. but when you check ma no time when we go fit get gas cheap why because the demand for gas is high so businessmen are now taking advantage of it plus we no dey refine am here yes na im be di businessmen matter eh, we no dey refine am here so wetin federal government suppose borrow money for na to borrow money bring the refining machinery here They no go do am two we dey tell dem now the one wey we no borrow money See, make una borrow money oga take note bring the refinery dangote refinery dey here why we oh. no dey refine our gas for there no na question i ask oh. na e no go make we ask the refinery another thing i wan quickly tell you wey we never put mouth very soon nigeria go finally realize am um, say bitumen when they take dey do coat when they take dey tie do asphalting yes the reason why road dey expensive mm. na by product e be o oh. kerosene na by product o oh the the the substance wey dey take dey do bedroom slippers and all these rubber slippers they are all byproduct o yes oh. na well well those twine they are byproduct of mm, petroleum o oh. yes by the time all these things are now coming we now the country now buy from dollar no go get break again. so wetin dey say be say we also dey buy bedroom slippers. Uh -uh. petrol slippers never never increase. we go also dey buy tyre. tyre never cost. no e never cost reach ah e never cost reach that. e say when that when wetin we dey talk so eh enter jan one na na na park e dey na im make am no governor go tie road again na park we still dey most especially when a governor even dey fake e no go fit tie road when e go fit <laughs> last because e no go fit allow that number of coaches when that road suppose take thank you na there i dey go na me uh-uh. say we go soon dey buy betrothed slippers very very high right now na five hundred naira why you talk be say even if you buy bicycle five hundred yes o no buy go dem no beg you at all so we dey buy uh, sixty naira fifty naira sixty naira it's five hundred sometimes if you go buy goods for market they go dash you they go dash you they do say but now they no tire yes now so ah, why why di people dey because many people go soon dey drive motor with ordinary alloy rim na im make am na oh. im make am when as we dey talk so or we go buy bicycle dem even dey share am for marriage so that is my souvenir yes because it's expensive it's expensive if you share am now e give you left and right na five hundred e give you so <laughs> then if you give the one wey get plenty color color the uh-huh. money go up you can imagine and at the end dem fit just make mistake give you size ten and size eleven. you <laughs> go <laughs> take both go as that sir you take photographs eh, okay so for the crying uh, main screen the main screen for this paper you see uh, na paper i hold but na main screen i dey see here you see anambra decides today voters apathy insecurity may throw up unpopular governor over thirty-four thousand policemen na dey send go over. how many policemen we get for. thank you. oga twenty thousand civil defence corps twenty thousand. about three hundred and fifty thousand now we get for the whole country for the whole country now they comot thirty-four thousand <laughs> eh, then they say to, over okay twenty thousand civil defence corps soldiers on duty for one state facts figures as eighteen billion nairas philanthropists go to war eighteen billion nairas and philanthropists go to war e tell you say e no get where governance go ever dey for the people. Mm after i don spend all this my money. eighteen billionaires and philanthropists na dey drag this office now because i get one wey i hear from one political party for anambra if you hear wetin the guy talk the guy say na russia germany na him wan collect the money he wan bring him people wey dey there take galvanize transform anambra you say wetin we dey talk about infrastructure infrastructure na small thing na he wan transform na so e take am na so e take am one na one person one person na talk this one so you can imagine the eighteen of them dragging bros no be free money o. Oh. so the city governor the city governor don all the allocation wey dey come since dey keep am ahead of who who who oh. who e feel say must take his seat wey cover up the lapses. dem go put dot dot you know when they do all they say hmm. na wetin dem dey call am for english bullet i don't know how to use the word bullet o oh, because e no good for. <laughs> Eh, eh. <laughs> so they say the bullet wey dey this one na bullet for paper oh. how the candidate stand okay how the candidate still dey stand wetin dey say stand that one na one the second one say ohaneze begs voters to turn out ohaneze must beg voters na The eighteen billionaire dey come from somewhere connected to the ohaneze group then the last bullet say thanks ipob for cancelling seven days sit at home i no understand state government who thank them? state government if you wan read this story for saturday vanguard na page nine dey o they thank ipop no that mean they no, recognize them no, as a force no, to no, do no. oga whether no wait na the law na say they no know am or they no be say they know am see right now e get where you and person dey fight reach where e hold na dey determine the way you take submit o. okay if the thing wey dey between your legs don dey inside the hands and if ten fingers don grip am as e dey press the thing your blow no go up o. Oh okay so you go. you go, go just jejeje come back and say uh, you see you understand we can settle this amicably without uh, eh, they, eh, stop stop here stop here right now politicians election me human being even as we dey talk so if more than call person number now dem no dey pick am. no more na election election na im make na im make more meaning to a politician than na im make am when we dey talk about say anybody when he say i am a politician just know he's a desperate human being. Hmm. Mm -hmm. yes if person tell you say i am a full time politician e fit dey silent but his spirit na desperado spirit you get that's why dem advise me make i no go into no go no go i be don project you na that spirit eh na that spirit dey tell me say make i go <laughs> i be don promise i be don try to put you for one platform say make dem use you for presidency <laughs> i come say eh? mm, mm, mm, i no see this woman again <laughs> i don't go see am again <laughs> okay so eighty billion naira. na now i capture my mind because i just imagine say billionaire say they wan serve. <laughs> Yeah. another thing when i wan quickly another thing wey i okay maybe when i when i reach here we go discuss. dem don bring the billion before now dem no galvanize support transformation before now dem no use local government wey dey come from take test run the transformation agenda no dem no use am no no i i i i beg to disagree no e fit be say these people dey do things we no dey there e fit be say dem dey do things for their places no some of dem if if it's possible make i share one story wey we hear for some of the debate wey dem do last week one say e build school In state government no gree use the school. is that not what i'm saying na wetin i dey talk be this now. Uh, because say big school big school say dey do things. but dem no use the school i expect say na wetin dem go dey discuss for because all the campaign wey i hear all the manifesto things wey dey say they wan do how they wan take do am na quarrel make that one break am say i do school. na the same old and, story ma. and na old story o say you do the school the state no gree and the thing just dey there if these ones do something dem for still talk am say i never be governor i do something like this when i be governor i mean now our way of development we suppose get be that mm. when i become governor i go do more oh. no be say i just dey come the way the state be no good for me now i take off so i ensure say when you come become governor the state get kele you no go fit take off you no go take off you go dey stay inside private jet. the one wey pay now you no take off no the one eh, wey dey the one wey dey na e no when last you hear im name. no the one wey dey now e no get house for abuja wait forget whether i get house no house a house a house wey dey abuja no be where im dey like make im stay because e no too dey friendly with presidency now that you know leave that thing wey we talk He mm. go <laughs> presidency that day tell us say make presidency no create state of emergency for a state eh, because they don tell am now say dem go take am over now good so the one wey dey as far as i concern o because for governor to keep quiet over a period of time e don eh, travel. no be say e travel o. travel for my e dey state na im make me tell you say e wan do anti party. wetin oyibo tell you say dey say your your spirit is is not here say you have travelled e means and you dey there. <laughs> the man dey the state but e don travel. that means e travel spirit wan travel. Eh. <laughs> reginald daniels this reginald daniels story eh they say auction of uh, eh, desani matter uh. right, university of abuja kidnap victims they say they don release them o oh. <laughs> those are those are new issue those are new issue those are new issue those your friend divert our attention my friend before they never tell us wetin why desani money do wait first we go discuss that one that man that woman money suppose fit help this country na because they say they wan borrow money make they borrow am with desani if the auction are finished, make we no borrow again because the money go reach take take of wetin we say we wan borrow money from. if at if the real figure wey dey give about that woman things e no real figure be this make dem use the money uh, our president leave the borrowing use her own auction. Eh? Uh -huh. na only her auction wetin why why e be say we dey focus on only this woman matter eh, na. Eh, you reason eh? tell us about those wey dey lineage o because na line o this dey this cartel na line no be only she o but i no know why e be say na only she. the one before that time na the the ones wey dey. Eh, eh, since nineteen ninety nine the even the president wey be minister for petroleum dem na we no know that this guy wey dey now whether he cap now na more on the talking cap now because if this one fit arrange yourself like you you no know you no know whether the shoe no no no you no know whether na wristwatch uh, this this person don tell us something which person you wait now you wait which person the him the the deposed emir of uh, uh, how do they call am uh, oga sanusi tell you say former governor of uh, cbn cbn he say the present nnpc boss mm -hmm. may i call him name yes he oga kyari mm. he say he dey inflate the figure to fit in the subsidy mm-hmm. wetin dat if wetin the kyari wey dey here one wahala why the whole kyari dey always get and that kyari don start again <laughs> and government when e raise this issue federal government quiet no dey because dem know wetin the man dey talk if dem push am now dem don quiet you know say dem dey not talk again you know say dem get issue and and dem dey come dey sing sing dis woman name all the time abeg na. kehare police o. Oh e don dey there federal government dey sit on am because this one na south tana dem dey leave im matter na one hundred lawyers come out say dem go defend the super cup man and then dem come say this one because south tanas no dey like dirty pikin na dem mm-hmm. tell am say you are on your own oyo oyo oyo is your place but the because even the time when he dey there if e dey go village himself too do oyo is your place when he dey that time yeah if e dey go village i be the we go park motor for this community go come enter canoe go e place if i no fit do bridge go e house oh. go their village if na one of these people dey there police take exam hold their hand say you are on your own. carry one of these things throw for the community now dem for don get bridge. dem for don get dem for get light. she no do any uh, no she, i mean no nice na. you you can imagine. It mean say if na, you dey position. like as you dey now you dey go home. if you dey position. No, that community wey dey before your place you go come park motor. for yeah, there you go come use canoe cross or canoe yeah. reach your place. and meanwhile wetin you get fit do bridge from here to lagos. the people no smart. you know whether the people no want. Eh? yes na. They no wan go to for their place is possible. Oh. no, no, no, no, no! if she no i know say community be like that but no this our own community no be like that o oh. if she come. see i fit argue with una till tomorrow. no ma okay this one okay may we assume say no no no no see may we assume say she no wan do am herself so leave the old people first wait no no those one dey arrange them dey arrange them dey arrange those one that one wey is for tv dey arrange am may we assume say she no wan do am by herself they say she was very influential she was among the first five influential people in the world see she for put am for federal government budget make e be say na federal government, government do am make they see the witchcraft wey wan yeah. pursue government how to follow shey they say government dey cash money water put for inside but <laughs> bottle why they no go stop our sister no be say we hate you o you are a good person o oh, but the mind that time wey you get e different from the mind wey you get now because now your mind don cool down uh, you university of abuja kidnap the victim they don release them o oh. <laughs> they say i a whole a whole professor hear wetin you talk this life no get two na one <laughs> i feared when they assassined huh? i feared they were assassins. okay okay uh -huh. hid in the ceiling when they adopted my wife and children professor mbom he reach to hid in the ceiling. okay he hide. he hid he hide he hid all na the same <laughs> he hide somewhere quiet because he fear say maybe na him and if they catch am dem fit go kill am Now him go hide say but thank god say they don come ah that wife and children wan see their papa say papa you suppose protect us you go hide <laughs> hey oga wait wait ikoyi but to ikoyi building wey collapse or ikoyi collapsing building or ikoyi or building collapsing ikoyi anyone <laughs> collapse dey building dey say corpses ready for identification death toll don people wey die <clears throat> don thirty-eight Eh. lagos state government for page five of eh, saturday vanguard na him story dey dem dey come talk about that story we no wan talk about one o oh. dey say bless na na this guy wey be say be number two for one country wey dey call nigeria na him get the land that one say no no no me get am o oh. mm. we make government come out eh, nigerian government lagos state government tell us who get am because they know dem say developer dey inside when they bring the cops out that um, um. They say na person get the land and they say that person wey get the land na number two for country nigeria but the person wey the number two come say no no be him get the land okay okay wey eh. originally get the land don talk say he no sell land to the number two man i mm-hmm. i read that one eh, story don wear face cap okay so na one hear the true story more na federal government lagos state government dem go dey give una the story. <laughs> okay today when e be uh, you know saturday matter dey get as e dey be for papers okay. Eh, the tribune newspaper get this one say men from katsina na be the real big banner wey dey here e say men men from katsina katsina state nabbed with 500 daggers mm-hmm. guns hmm. swords in ondo state 500 mm-hmm. daggers guns and swords in ondo state by amotekun you dey page three of the tribune newspaper now wetin all the come from katsina where dem dey go na ondo dem dey go good now see wetin dem talk for inside when amotekun come begin dey interview i no na just lis ten o e say how amotekun arrested eighteen suspects then we have not been briefed on the arrest police they no need to brief na so na thing dey do na thing na make people dey die because before they go brief police people never die people never escape one bus intercepted two escaped mm-hmm. two buses escaped escaped eh? na one dey catch you see you see why i dey since i dey sing say make we dey suspect read no read the number read the number still wey dey come okay one bus one bus one bus intercepted two escaped out of the one that was intercepted five hundred daggers guns swords in from inside oh, wow. so imagine so, wey dey the two wey now, wey escape. let's assume because they are all eighteen eighteen seater bus mm. buses so it so means five hundred daggers times two have escaped. Five hundred guns times two have escaped Five hundred sword times two have escaped. and they hide inside somewhere. yes and they were all somewhere they na so they pass traffic men yes. all the way from katsina state mm -hmm. they got to ondo and i will do the same way that they go now the, now lis ten to lis ten to something follow. wetin dey for ondo ondo okay. Uh, ondo oh, state oh, governor. Oh, you don know say na eh, eh, oh, ondo state governor rotimi yes. rotimi akeredolu ondo state. yes <laughs> akeredolu na him be the chairman of the south south governors. the knife remove ibiebie wey dey this side. two remember <laughs> say um, meyati ala tell akeredolu you will never have peace mm -hmm. as long as you ban open grades. Mm. yes face to face they tell am. face to face. nobody say na hate speech now. two the olowo for war talk say these guys dey focus on ondo state because they constantly dey mine gold from inside ondo forest remember ondo na still oil state o. Oh. Mm -hmm. gold don dey o. ondo na na fish state o. Oh. Mm -hmm fish dey oil dey gold dey they dey use their water transport generate small small revenue at the local level yes they dey generate all those small small boats dey pay o yes they dey do transport services for eh, for buses i mean for inside water so na make their items for inside bush forage dey fit transport am come town come market come market now listen to wetin see wetin he say when we ask dem what dey intended to do they told us that they were just giving instructions to go and that further instructions will be given to them later. Mm. This one they call from. And then the inspector general of police not go do anything ma, about this. if he say they never brief them. no see ma I beg. i dey kneel down They beg the whole Nigerian the inspector general of police he yeah, should but, not answer police but you, but you sit down police should not be briefed because the day they brief police that is the day these guys are released. as me and you talk am so eh they don brief them already. as paper dey there so they are be brief. Uh, eh, now the paper now the instruction hey. now the eh. question will now be uh, uh, Amotekun does not have the legal right to prosecute them. Mm-hmm. Yes, it so is only the Nigerian police. Mm. It is only the Nigerian police that can prosecute. Now we now return back to the issue of enforcement of open grazing law. Mm. Who go enforce them? the people go tell you not police remember when erufai talk say it is unimplementable mm-hmm. now instructions were given to us to go get there and wait for us when we we will now give further instruction instructions on the day you are starting your destruction wetin dem wan do with dagger wetin dem wan do with guns and wetin dem wan do with these swords these na these na weapons, weapons of mass destruction, destruction. So, so the same thing apply to our state o oh. all the states in the country are like this na like this dem dey deliver them to the south. yes dem carry this one now edo na we no know wetin dey edo we no know wetin dey delta we no dey cross river. no no because na so wetin dey enter edo edo is not when edo own dey intercepted those ones were even complete truck of ak forty-seven they bury the they bury am for under carpet they come put rug on top of the carpet they add foam join am so that make you no know say you dey match any mm. anything mm. under that case close na the case that as i dey speak to you and i dey sure say another circle don throw come that we no know na we dey talk the more na this one dey make us talk so those two buses na mm. you go tell me say those two buses don go back to katsina and dem carry the people they say they escaped escaped yeah. into eh, eh, escaped into, to where into where na into the into more of the west na they don enter inside west they don go they don enter one locality change bus this no be the one wey they go go round you know say uh, e get some villages they dey go round go check wey still get uh, uh, town criers yes. Uh -huh if na dem wan use radio as town criers o oh. tell pipo say strangers dey dey eh, dis place o oh. so make dem oh. carry ammunition see see see see see Any anybody you see wey you don see for your area be as i yesterday report report report to amoteku <laughs> report to amoteku and bring report to your spirit your <laughs> spirit eh? okay the spirit of the land the spirit of the land how you go eh, dey report to amoteku anyhow you wan take report because before you call amoteku hmm. the guy go don rape and kill one woman no if na see but but but but me and you know say person wey carry am and person wey dey um, harmless harmless They they different o Uh, you go need to galvanize support from the youth It therefore mean say this our security go continue both day and night they go dey check mm. check motor bicycle people wey dey waka check their pocket so even where they carry bag check their bag make una too open na eye o ah very important our community dey very important to us o okay o uh, eh, governorship election tension grips sanabra street deserted tension grip anabra street deserted over fifty thousand security agencies deployed mm -hmm. soldiers policemen sss orders on alert mm -hmm. mm. okay you know when you look at when you dey you know i tell you say we go you get wetin i wan talk when we get here during the last anambra election before this time before this one now uh, every police officer when go anambra project that election then no get less than eleven thousand naira some got twenty five. official rate o oh. yeah official rating i i remember that period i got the list of how as we be oga reach na so the money be some dey get twenty five thousand 25000 uh, um, uh, duty allowance some dey get eleven. the list sha was i mean no one fall below eleven thousand. now I want make you calculate am now with fifty thousand men on duty. May we not use inflation rate o, may we use the formal rate. May we just use the formal eh. rate of <laughs> twenty-five thousand naira. Eh. So when you let's just say twenty-five thousand. Eh, let's say eleven thousand. okay may we just say eleven thousand. they will call you twenty-five thousand because not be everybody get twenty-five thousand. get twenty-five thousand but the least eleven thousand naira. now if you send over fifty thousand. yeah but we no dey nice. the same fifty thousand. mo eh, dey you know we are very nice people. yeah we no dey <laughs> we no dey. so i wan make we quickly check the figure wey we go get will be five hundred and fifty million naira to just security agent allowance. this na one day abi that eleven eleven thousand per day abi na for the whole period. as you go okay but remember say the tension now was not the tension then <laughs> This ones arrive far before. no no we assume say na the same thing. Even we are nice people here we like eh, to wear eh, hair. Eh. so when you wait we the calculation now. so government wan throw away this money that's the meaning. no See, so i i like to dey use the word wey be. from na throw away you know why i bring the matter we dey waste taxpayers money. ma why i bring the matter up. this kind money. dem wan borrow. wetin we dey spend. federal government wetin be your name. the question is this thing dey nigeria budget for twenty. e dey twenty-one. e dey because election they already know you see now wetin dey make projections be e dey wetin i dey talk oga say this fifty thousand because this election hey, say this fifty thousand dey for security alone hey. inec budgeted INEC over one billion naira inec will come and show us the budget for anambra state election, election. make we know wetin dey budget because you go hear house of rep go say they dey not come for authorization we did not approve the money they overspent they overspent which kind of. Uh, that is why they are now coming up with the language of envelope budgeting. na <laughs> the same so, thing na ah, different name make me come budget padding o envelope budgeting o na the same thing na right. problem change name o wetin make me bring this thing come up i wan make we start to dey realize wastages involve in all this governance. governance and at the end we keep complaining how complaining. do you we how how government go dey spend madam talk the other day say how government go dey waste. no e mm, mm, e, mm, e get one language wey i wan use uh, e say as an individual before we dey say live within your means mm. your means mm. but this time the advice is live below your means so that you fit get, savings. get savings now the country mm. is living above, above. it means it means mm. <laughs> okay. in Abiyon we for talk ah, abi <laughs> wait ah <laughs> above na wetin wetin be the actual one so above and beyond you know why because above now up okay and beyond and beyond we don pass the up no no go we talk true why federal government right now they collect they gather money for next year because it's clear now that we they use more than seventy percent of our revenue take service debt they dey borrow more so they need to look for more money to take care of this debt plus recurrent <laughs> so that is above wow. and beyond. okay mm. several fair dead several fair killed in abuja state wey so kerosene explosion state wey say we dey borrow money this kind of elections wey we are spending this kind of money. can you imagine. Uh, money dey the country dey clear ikoyi building collapse cops is ready for identification lagos government death toll now thirty eight. melafia buried amidst ecomium. i hmm. see i see am. federal government autumn afenifere pays tribute una uh, well done o yes. which one better pass dey pay you allow yourself become instrument for experiment make dey for play or pay or play anyone tribute or you quietly enter your agbo rem manage yourself nigerians manage yourself o because na only tribute go end am that one na if they come o. i never eh. know <laughs> eh, petrol pump price. sorry eh, sorry this one wey una dey talk so <laughs> somebody dey give me story dey go for burial e say meanwhile before the person die say people dey complain about am dem ah. dey report am here report am here <laughs> so dem come They come go um, when they dey do the service of song say if you see the tribute wey people write yes, it was yes. this it was selfless it was nice it was this. that's what they no like. so the pastor wey come come preach na him come talk say he no understand o he say whether na the same person na they dey talk about so the same person wey all of dem wey dem dey complain about say e do this e do that na dem come dey write all these tribute eh, say what so na dem dey write all these tribute for say na lies lie be say <laughs> why say why people dey lie. I like that language. Oh. In the presence of so, God. In the presence of God. Man, somebody use one language one day. This man me know say he and this woman when he won't talk about so say na na eh. na enemies dey be <laughs> cat and <laughs> na sword and wetin hmm, and dagger <laughs> and dagger na if the two of them be to each other because their life no just resemble each other at all the woman woman na missionary to nigeria from us she come die wey come dey do service of songs on her on her on behalf of her spirit here when we dey somewhere na im the guy get up He come begin dey speak about the lady dey speak about the lady He now use a statement now i raise hand i no know wetin stubbornly i do that day i say <laughs> but i expected something else from you now uh, no service of song sometimes it's good you say what the person is to you he come reply me because he know where i dey go he reply me he say you don say the wrongs of a man in death. in death. <laughs> carry am so <laughs> na that one language till today na make me when people dey say dey pour encomium on anybody all of them are liars the real truth wey dey their mind dem no dey talk am. dem no need to talk must you talk. <laughs> no everywhere dem even when dem call you stand up say what's on your mind nothing's on my mind <laughs> you go sit down because e better say e ask, ask as you dey talk like you see na culture we dey talk about when the culture of lying becomes a culture. Mm, everybody when you cannot yes you must lie <laughs> by nature it mean say they even greet you na lie. <laughs> okay oh, petrol pump price remains oh. two per litre ah. says NM, nmdra oh okay oh, na so the name call long uh, one marketers against price hike and holding. one one and then one they, they, one, one marketers you no discipline marketer eh, eh. so why are you a body that was to supervise. wetin dey dey talk be that by that one wetin e mean. no yeah hmm. you you quiet you be that man. na the textile dey tell dem ahead now. no be textile wetin dem mean e mean say for some quarters e don go up. no i don already know say no ma you remember last paper you on thursday na no anambra na no. same na say uh, south east south east fuel price and south south price na the same. no On they say they buy seven hundred six hundred five hundred for per litre for southeast dem no dey hide am. ma on thursday remember say uh, ipman complain say depot owners yes. dey increase fuel for dem to buy mm. and that nnpc remain mum mm. now the group uh, this this uh, uh, body now for inside NM, uh, the same whatever they now they come out they do warning. no be nnpc mm. dey warn them now federal government deny Ezazaki wife access to passports federal government una no dey over obey court yet na dey use court dey obey pipo mm. why it means if if father no dey fit greet anybody good morning e means make everybody no dey greet good morning mm-hmm. if person no dey obey court anytime court judge against person for federal government they should not obey they should not obey say na rule of law government we dey o how e rule how e rule let alone law no they dey law the rule okay uh, they no dey rule the law mm. but if you check am well well see this matter dey vex me this matter dey vex me twelve million nigerians to face food crisis in december report who did the calculation. december of which year last year or next year. <laughs> wetin you eh, take in eh, this calculation. december be this one last year december or next year december. because of today na december of next next month. <laughs> <laughs> because of today's date na december of next month. so when government say twelve million times because they don comot some fraction wey dey say they don comot for poverty. of course. Uh -huh. times if this twelve million na only children who dey bring na wetin we discuss be this o. i I know why i know why i go enter am. because people of nigeria more na here now. Oh. all this report it's time for us as people because we no go fit give our lives eh, our birthright to outside and make dem control us e good eh you fit no go school as mama wey dey sell for market but at you get one person for the area wey sabi read make e read am make you hear make you analyse am make you come out with the true picture of things if they say twelve million nigerians they no specify children they no specify they say na nigerians mm. dem be yeah. they say they go face food crisis wetin e mean be say you no fit you fit no dey available to chop two square meal even the one square meal you go find now before square, you chop am two square two square <laughs> three even square so square. even the square meal now okay na true they don say square <laughs> now wetin i mean say one meal just one meal and one meal you fit no fit afford am for december wey be about three weeks plus from here so this reporter and yet somebody dey tell me say inflation is now down by so so so percentage say we don come out from uh, recession recession na twelve million out of the fraction wey we get uh, go uh, this report eh, we go. and yet one hundred one hundred million don already they don alleviate poverty of about a hundred million already. for which country. Uh, uh you no lis ten when your president dey do announcement Nine im ten dey indigenous people of nigeria now all these report plus wetin our leaders dey talk make we go social media why i say social media because if paper no go print am if you pay dem will tell you say social media wey dem dey fight yeah but as dem dey fight am dem no fit stop the impact mm. of social media to bring good governance so make all of us go there go dey talk because vice president one time tell us say dem don comot on so so so number from poverty yeah twelve million nigerians twelve million nigerians dem say go face abeg wetin be definition of poverty if you no fit feed yourself so <laughs> if this twelve million you no fit feed yourself if poverty dey be just report, feeding this report dey come just a day to a poverty recently mm. poverty na just no be just of food you no fit feed you no fit get accessible i mean clean portable water you no fit access good medical care you no fit even get a home where you go fit call your own or stay you know there are so many things okay you no fit even generate light for yourself. so how you wan take chop. Hmm. okay o oh, eh, uh, this, this, this one us, this, this last one say nigeria firm uk lab wait o oh, nigeria firm uk lab launch covid-19 antibody immune test kit they launch an uh, covid 19 acting body and immune test kit okay then wan finally come the test whether the immune system wey dey this area dey okay. dem go put am for your body like dey check am check am say ah your immune system down go for covid nineteen test <laughs> check am again immune system very good who program am who do i'm not only this. exactly what nigeria company and uk lab don arrange uk uk if na rwanda for bu year if na kenya go here uk wasting wey control us you know you know where after something years you know wetin make me then eh? you when i see am i say one sell the kids for nigeria i say we need to look am because first of all the same kit na dey design come when constantly dey positive on anybody when the blood touch na dey tell you because we no wan design our own kit yes and we come discover say that thing that strip na strip e be once e just touch your blood e go read positive be like woman whether I get belle no get belle e go run positive yes and at the end the kit dey lie sometimes say e get meanwhile e no get make we design our own kit use for here if we dey do all these things nobody no company that company wey go us uk god go bless you eh you for no even bother the energy wey you take go that side with the ticket if say you put am here for develop our kit. the world na global village you know whether na through na true. uh, through this thing and they take do the communication so yeah make una through eh, uh, internet uh -huh. na you take design the kit. no show na business now. no be the same internet federal government talk say dem too dey lie because na that internet we go see design our own kit too oh. our eh. agbo kit that we take fight covid nineteen yes if we come use our own more use our own kit discuss with dem pay dem for here we no dey go there make dem the the thing wey dey still dey do the thing e dey here we go use am take arrange our own for here no be program kit we no dey program am we get plenty we no dey program am hmm. we go do am and we go dey okay. the only kit wey i don see all of them constantly dey bring that kit and why e be say na only dem dey always see this kit because by the time the government support this kit now eh you go see they go hype am again eh. covid nineteen fourth waves abi na fifth yeah, waves yeah, go come go come aside every no when you when when when uh, um, uh, hiv aids come thank you they design one kit when they take the check wetin they call cd4 hmm. the cd4 of reporting system and before you know they say ah the cd4 don drop ah e don finish e dey always as soon as they just tell the person on im own as that day when they tell am go first die ahead of the day when. hey you remember when hey. when when chinko <laughs> when don happen when chinese bring uh, one wristwatch uh, open market mm. that wristwatch dey say as far sim card dey dey inside they see as you wear am e dey read your body temperature. yes e dey read your blood uh, vessel e dey read your blood channel e dey read your blood type everything people come say they dey use am dey dey check everybody wey wear that wristwatch they dey get their signal for china say they know where they dey then some people quietly go drop the the wristwatch o they no they no come dey wear they no come dey wear one person come move say this one na cheap na say no na sim card they say ee na just to know where you dey you no fit even lie if that thing off say the you yeah, yeah, yeah, yeah. and you wear am e can tell where you dey you no go fit lie <laughs> and, and and my question be say if dem use leather do their own why we no bring am remove the leather if na wood wey we don fit over <laughs> period because we get bamboo here we use am like like bango we wear am like bango for now carved bango bango our own we must very productive here must we continue to follow them because if we all you, you know how many million dey break on the country indigenous indigenous ways. ways because we are indigenous people <laughs> mm. if we buy those things by now we for don get our own. cross river retirees barricade governors office They no let am enter you no dey go oga pay us our money or you. our governors go open their we no fit pass policy wey be say two things wey governors must stop if you say you be governor you must pay all arrears of servants civil servants wey dey your state hmm. pensioners This is suppose dey law before when you come you go start to dey pay before you leave you must pay all where you no fit pay all you go pay more than seventy percent why e be say na only when election come you go see governor quiet now na one state governor wey dey do election for the state na e quiet just that he no dey talk again as if e dey sick e no dey talk but they dey hold salary imagine cross river and that governor na him be professor that same governor na him come one time give us one video say if uh, businesses make dem no give uh, the startups mm. uh, tax make dem pay make dem give dem e even come dey mm. cry. Mm. oga now you're crying you leave am o because these people you must pay them. no no say they hide this one i wan make una help me relate budget to this matter e say 2022 budget yeah. rep ask buhari to declare bandits as terrorists okay as chief of eh. army staff <laughs> hmm. seek approval for seven hundred and ten billion naira budget. for next year. Uh, for next year. say so, no dey work am o. they say buhari i say dem dey borrow money. they say buhari twenty twenty two budget uh, chief of army staff they are na make am when they appeal <laughs> that day say they should remove them from wetin they call envelope, envelope budgeting. budget na the real money when he say he want just give me i go know the way i wan spend am yes seven hundred and ten billion naira. the way the way wey dem dey call all this money eh i dey wonder. na get, eh? rep no. come put the man for whole break dey <laughs> press no. break for am say oga stop there. no i dey wonder. uh, <laughs> whether e get where dey put the money wey dey make dem dey demand for all these billion billion eh, billion. e dey. e dey eh, e where be e that. e dey make i explain why i say e dey you know um, our wow. our stolen money mm. money wey dem thief na there i carry tribune reach this money our money our money wey people our people carry go lodge for mm. those countries as mm. president of the country eh, you are aware so you go start even, to you go start to negotiate even the ones wey you, you deny before say yes people no steal yes okay. dem know where e dey plus their abacha loot wey be official rate official loot wey we know that the only official loot na abacha loot babangida loot dey obasanjo loot today. all the loot loot today. but na the official one we hear. the present the present so president no, and they know the country uh, and, uh-huh. the, and the president. mainland loot today. na uh, eh, mainland loot dey thank you ah. plenty loot today. ibori loot day. no you dey you dey look for ibori former secretary to the federal in this very government. Uh, uh, before boss mustapha come in loot dey. <laughs> so uh-uh. the minister of federal former administration loot day na the material na the material thing dey even one auction the loot go go go deliver. so dem know the countries wey dem don wey this loot dey don inside e get one minister dan ode eh, ode na ode otete one minister for petroleum im loot dey somewhere <laughs> so why i talk be say some dey italy some dey scotland dem know where the loot dey some even dey country wey we no even know say dem even reach one million for the eh. country the as president all those loot dey then no so when did they borrow money from countries eh with the mind that if we push this ones push this ones over a period that they will give us all this money we will go use and take care of Now what do we expect that's why when they borrow they know they look back they know say the money day, but the truth where we know they say now me and you they pay the money when they borrow so when those loans go drop see i dey always remove myself from this kind statement i no borrow money so i no go i no taxes wey we dey pay taxes wey we dey pay to government dem dey use am take take care of the money wey dem borrow on behalf of the people then when that loot go drop like we ask last time abacha loot wetin na use am do e get one government wey tell us say abacha loot dey go use am do second niger bridge. Mm -hmm plus infrastructure for the no, country. the last abacha loot the last abacha loot of three hundred and twenty million dollars mm. when hmm. come na market money o uh -huh. E go market money unfortunately e go come during election Period. and so they needed to empower market women with thirty thousand. so by the time they share the land by the time they use the pastor pastor friend take share round all market no forget na even waka for inside market for some states Yes, sir. edo and others abuja before you play eh, helicopter come knack chest for ground hmm. for kogi eh, during that period wen di helicopter take dey knack chest for ground so na he share the ten thousand round now abacha lute finish na They give us a report how they spend the money yes yes eh, na report dey o report dey plus market money yeah my question is Where wetin be the economic importance of the ten ten thousand because ten thousand no go help any business with the current nigeria <laughs> to flourish no e good make we talk true now if you buy if you buy corn for market say na ah, corn ah, business you wan do no matter what government no we no dey government these things are <laughs> clear these things are clear we dey know if they dey empower me and you me and you say na me and you dey say make we go buy groundnut we no get we wan store am if you get where i go do the groundnut reach go spoil true or false true good so ten thousand wey dem give me last week e never finish in short e waste for my house that's the meaning so i wan advise nigerian government make una talk about this game una dey play ten thousand five thousand leave am make una create economic hubs for these communities so that they go fit on their own live above ten thousand and that abacha wey una spend god dey look una because me and una know say una no spend that money correctly our conscience no no no no no which one be no you dey you follow dey spend the money oga wait With all the things wey you see say dey happen for everywhere there is god o that's one of our former friends. president talk say there is god because she see god do you eh, know eh, do you know why do you know wetin you know wetin <laughs> make am when dey share that ten ten thousand they go tell us say they wan give their people ten ten thousand we no understand not say not say you are empowering wait ten thousand. the people get the mind to call abacha today because he die so when abacha look abacha wife dey enter him eh, name the name him husband husband name come dey reign so right now the husband name come get swag now <laughs> when you come see wetin dey go on you go discover say somebody need to reloot again okay so na relooting of the loot the reluting of the loot we hear one time say they reloot they reloot one loot wey come yes so you need to for it not to get traces no record to show but we enter market share thirty thousand so go and trace if no be say the country wey the loot dey come from even talk say the loot dey come we for no know say loot don come <laughs> so how many loot don come now wey we all dey aware of because remember the attorney general of uh, uh, delta state use the loot wait the attorney general of delta state make again the chief national assembly auditor general house of reps of delta speaker chief accountant of delta he say dem never give am ibori loot o oh. the loot and the loot don reach the country o. Oh what is the country eh, so so. Eh, are you now saying na the loops dey come take infraction take support anambra election na. Ah? no i just dey talk o oh. eh. i no dey there. if you don forget forget say recently we don discover say antelope dey enter some offices <laughs> which which office. when dem dey break down so to see say antelope enter lift go office or a climb staircase no, it's possible time official hour or non-official hour why you dey talk like this na you and dem dey share this money. that loot is possible uh, it's possible wetin i just want to talk say ntelop don use tail collect am <laughs> and yeah our office na farm. how Azu. how seven billion naira take burn for auditor general office. e no burn na central bank. you okay you believe that that news say e burn. na the paper burn. oga no be the money the money dey bank that kind of money no dey stay office in any in any case that money alone yeah, if government say that money dey office e mean say e <laughs> mean say the government dey contradict itself <laughs> na cashless economy cashless society all our offices no money no money tsa was that all monies will be seen from a central place so <laughs> wait wait now wait president buhari should give us wait, an account wait, of the losses wait. in his government wey seven billion loss i tell that the office who approve the money i wan waka comot but i wan tell you say all our offices na banks dey be as long as say na government office because a city house of assembly member i hmm. remember for which state when e just waka come for which state suddenly dollar dollar is missing in my office which state which state <laughs> eh? which state eh, dollar why dem dey use dollar for nigeria where where the transparency where the transparency of government dollar miss for your office if your office no be bank how dollar dollar dollar get to miss Not na our country dollar dey money don dey lost o my name na adioma akao oh. in case money loss again just know say na antelope eh, now snake don swallow eh, crocodile don come e don take you own antelope turn na we reach now so and you know say we don dey see elephant for <laughs> nigeria now so maybe we somebody for hippopotamus go too come collect you my people i greet una o i wan beg una you see our life dey very very important to all of us abeg make we dey ask the real questions and make we no stop to dey ask until they give us answer because the way we dey go they dey use us dey trade for the country and na we elect them so i wan beg una no matter the pressure wey we dey go through as a country no give up o still dey ask questions still dey read try to dey eat live below your means because like you know farming and other things dey say dey settle if you live above your means you fit chop today if you fit not chop tomorrow but if you live below your means you dey sure say you go fit chop for days to come my mm. name na oga moses i greet una una do so some other time uh, All alright uh, my people. na dey listen to us on inform me radio since on investigative table our paper check check program well <laughs> a word they say is enough for the wise make all of us open our eyes well well the our happiness no dey in the hands of anybody our own hands e dey i dey always talk am um, no stranger love us pass us nobody go fit come make our own community better for us the way wey we want am so we the indigenous people of nigeria make we come together in agreement and use the knowledge wey we don acquire even the ones wey wey we first get before we fit modernize am but we go come do am in our own indigenous ways to take protect ourselves to take uh, provide for ourselves because by the time we begin do all these things we go know how to take uh, confront these uh, politicians for them to know say no be say we no know wetin to do we know wetin to do anyway uh, one oga don talk say make we the indigenous people of nigeria make we no be cowards make we defend ourselves na dat same advice i give una today those wey dey for the north the south the east and the west make we begin defend ourselves because strangers dey all over all around us even dem dey wear uniform sef anybody wey wear uniform dey come question you when you know say you dey right in fact that person sef na stranger i be <laughs> so make all of us dey very very watchful my name na olayemi i salute una. Thank